muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abakobwa b'abarundikazi bakomeje kuva mu gihugu cyabo bajya gushaka imibereho mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bamwe muri bo baherutse gufatirwa muri uganda nibaza yuko bari bahisemo guca mu bugande kubera mu bugande bisa n'ibyemewe n'amategeko hariho amashyirahamwe abafasha kujya muri ibyo bihugu mugabo mu burundi ntibyari bwaronke umuco uyu ni ambasaderi w'uburundi muri uganda umupfasoni epifaniya kabushemeye nta mwana naho esipanye iravuga ko ikibazo cy'abimukira bava muri maroc kiyikomereye cyane izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha ikaze muri kumwe na tomasi kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyaherereho muri esipanye nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi ivuga ko umubare munini w'abimukira bava muri maroc ari ikibazo gikomeye tim ishimwe adufitiye inkuru minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez ejo kuwa kabiri yanyarukiye muri teritwari ya kuweta iherereye mu majyaruguru ya maroc mu rwego rwo kurebera hamwe n'igihugu gituranye uko bakemura ikibazo cy'abimukira ni nyuma y'uko abagera ku bihumbi bitandatu bambutse umupaka bamwe bakoresheje inzira y'ubutaka abandi bakoga ku munsi wawubanjirije abagerageje kwambuka bakumiriwe n'abasirikare n'abapolisi ba esipanye bongerewe ku ruzitiro abimukira bambukiraho hagati aho ariko hari videwo zagaragaye zerekana abasirikare bo muri maroc bafungura amarembo borohereza abantu kwambuka umupaka binjira banyuze ku cyambu cya esipanye ari kuri televiziyo y'igihugu minisitiri w'intebe sanchez mbere yo kwerekeza muri teritwari za kuweta na merira zikoresha ururimi rw'icyesipanyol yumvikanishije ko icyo ari ikibazo kuri esipanye ariko kandi ari n'ikibazo ku burayi bwose minisitiri w'intebe sanchez yakomeje avuga ko icyo ashyize imbere nk'umuyobozi wa guverinoma ya esipanye ari ugushyira imbaraga mu kugenzura inzira zambukiranya umupaka n'igihugu cya maroke yavuze kandi ko agiye guha teritwari za kweta na merira ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'ubutabazi ababimukira bahura nabyo sanchez yasobanuye ko hazakurikiraho igikorwa cyo gusubiza muri maroc abimukira bose binjiye muri kweta na merira mu buryo budakurikije amategeko nk'uko biteganywa n'amasezerano ibihugu byombi byagiranye mu myaka yashize abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bashyigikiye igihugu cya esipanye aho bavuga ko umubare w'abimukira binjira muri kweta ari ukuvogera imipaka y'uyu muryango tim ishimwe noneho tujye muri malawi ariko na fideli niyongabo noneho watubwira ukuntu iki gihugu cyatwitse inkingo za asitarazeneka ibihumbi makumyabiri zataye igihe fide umwanya ni uwawe leta ya malawi yazituririye ku bitaro kamuzu central hospital ku mugwa mukuru wa malawi rirongwe mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu izo nshandago zari zisigaye ku nshandago ibihumbi ijana na zibiri zari zashitse muri malawi ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatatu zisigaje iminsi cumi n'umunani ngo zite igihe ni ukuvuga ku itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa kane nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga ajejwe amagara y'abantu Charles Mwansambo izindi nshandago zose zari zarungitswe zitanzwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika zarahawe abanyagihugu ingingo ya leta ya malawi yo guturira inshandago ibihumbi mirongo ibiri zataye igihe yihojeje akama katewe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms n'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara mu karere ka afurika cdc kwezi guheze amashyirahamwe yasabye ibihugu byo muri afurika kutajugunya inshandago za covid cumi n'icyenda zarenze igihe akaba yari yavuze ko zigishobora gukoreshwa yamara umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri malawi joshua malango avuga ko leta yiwe yamenye ibijanye n'ako kamo imaze gufata iyo ngingo gushika ubu inshandago ibihumbi amajana abiri na cumi na zibiri n'amajana atandatu na cumi na zitanu ziramaze gutangwa muri Malawi. Muri iki gihe ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 biriko biragabanuka muri ico gihugu.
radiyo ijwi ry'amerika noneho rero duhamagare frederic nkundikije atubwire nawe amakuru ya leta ya cad ivuga ko abarwanyi b'abanyamahanga bari muri libiya bashobora kuba intambamyi mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba icigera co mu bushikiranganji wa cad ajejwe imigenderanire ejo ku munsi wa kabiri yaragabishije inama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro kw'isi ko abacangero hamwe n'abagwanyi b'abanyamahanga bava mu gihugu ca libiya baguma bacabuka intara sahel babangamiye intambwe imaze gukorwa mu kurwanya iterabwoba mu gihugu ciwe yavuze ko ivyo bishobora gutuma amahoro ahungabana mu ntara yose kandi bikazogorana kuhagarukana umutekano umar ibn dawud yavuze kandi ko umutekano uriko uratosekara mu ntara ya sahel ushobora kugira ingaruka mbi ku mugabane wa afurika wose kandi ko hashobora kwaduka intambara hakaba n'icicaro c'imirwi mvamahanga ikora ibitero vy'iterabwoba ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za amerika muri onu linda thomas greenfield nawe nyene yaragaragaje amakenga kuri iyo mirwi yavuze ko leta ya perezida biden irajwe ishinga n'ibitero vy'imirwi vy'iterabwoba bibera mu ntara ya sahel umutekano muke urangwa muri iyo ntara kandi urateye amakenga igihugu c'ubufaransa nk'uko vyashikirijwe na ambasaderi nicolas de riviere aserukira ico gihugu mw'ishirahamwe mpuzamakungu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndetse no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari irushanwa ry'imikino ya basketball africa league ribera mu rwanda rigeze ku munsi waryo wa gatatu mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana n'umunyamakuru wacu ukurikirana iby'imikino mu rwanda jean claude munyandinda arakurikira iyi mikino muri kigali arena i remera urakoze tomasi kamirindi jean claude watubwira iki ku bijyanye na gashya mu irushanwa rya basketball africa league icyo nababwira ni uko ikipe ya patriyote basketball club yo mu rwanda ariyo kipe ya mbere yikatishije tike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza cyane cyane ko imaze gutsinda umukino wayo wa kabiri wo mu itsinda imaze no gutsinda ikipe ya gendarmerie nationale yo mu rwanda za gatari yitsinze ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'abiri bivuze ko rero ari intsinzi ya kabiri turibuka ko ikipe ya patriyote yari yabanje gutsinda ikipe ya us monasiri ntabwo ari us monasiri tubabwira ko ku mukino ubanza ikipe ya rivers upanze mu nigeria bituma rero ubungubu ikipe ya patriote imaze kugira amanota ane imikino ibiri yose ihesha itike isigaje umukino umwe uwo mukino umwe isabwa kwitwaramo neza ariko ntiyitawe itsinda itike kugeza muri kimwe cya kane kirangiza yamaze kuboneka bivuze ngo ni ibyishimo ku banyarwanda cyane cyane abo mu ikipe ya patriote basketball club ni ibyishimo jean claude harimo no gutungurana akarusho kagaragara ikipe y'u rwanda patriyote yarushije iriya gendarmerie nationale ni akahe navuga ko umukino wari ryankurye cyane cyane ko muri karita eshatu za mbere cyangwa se karita n'iya minota icumi buri gace k'umukino kagira ubwoba mu duce dutatu twa mbere ikipe ya patriyote yasaga nk'aho iri inyuma kuko ikipe ya gendarmerie nationale yabaga buri gihe yirusha amanota hanyuma rero amahinduro yaje kuba muri karita ya kane cyangwa mu gace ka kane k'umukino aho ikipe yazanye imbaraga nyinshi ndavuga patriyote abakinnyi bayo bakomeye nk'abitwa tom wamukoka abakinnyi bayo nka dedere nizeye tutibagiwe kabuhariwe kenneth gasana bazamukanye ikipe babirindura uko umukino wagendaga birangira rero bayishije amanota atandatu bivuze ngo n'uruhare rw'umutoza rwagiye rugaragara guhindura ibintu gusoma umukino akareba igikenewe mu gihe cya ngombwa ibyo byatumye rero ikipe ya pateri basketball club igera kuri icyo gikorwa cy'agatangaza ni amateka kugenda yandika gusa icyo twababwira kidasanzwe kimaze kutugeraho mu kanya ni amakuru avuga ko umukino wagombaga guhuza ikipe ya zamareke yo mu misiri ndetse na kokomasi wakubye petroye yo muri algeria umukino wa rero wakuweho umukino wakuweho kubera ko hari umwe mu bari mu ikipe imwe muri izi ebyiri barimo guhura umwe rero mu bantu bafite inshingano muri izi kipe ebyiri itaratangazwa neza kugeza ubu ariko ni hagati ya zamarike mu izina kukomasi wakubye petroliye umwe rero muri abo bantu yasanzwemo ubwandu bwa virusi ya korona yatumye rero uyu mukino mwigizwayo ukazakinwa mu matariki ari imbere icyo ni ikibazo birumvikana cyane ko n'ubusanzwe iyi mikino irabera ahantu hiherereye cyane cyane ku buryo nta muntu wo uturuka hanze winjiramo ako ni akabazo ka kidobya kaje muri iri rushanwa hanyuma jean claude turebe ku ikipe y'u rwanda repatriyote ku wa gatandatu izakina na monasiteri yo muri tunisiya ni ikipe ikomeye cyane hari icyizere cy'uko n'aya manota patriyote yazayabona icyizere ntabwo bashobora kukigira kubera yuko iyo umuntu adafite icyizere usanga agiye no mu kibuga agatangira gutitira kugira ubwoba ariko tuvugishije ukuri tukabwizanya ukuri iriya kipe ya yose monasiteri ni ikipe y'igikomezi mu mukino ufungura yatsinze gendarmerie nationale yinyagiye amanota ijana na cumi n'atatu kuri mirongo itandatu na tandatu hafi kuyikuba kabiri aha rero kuba patrioti ashobora gukura amanota abiri kuri ikipe ya monasiteri byasaba nko guterera umusozi ariko n'umukino ufungura wo kuri riva gupazi nabwo ntabukekaga ariko buriya ugereranyije gupazi na monasiteri usanga patrioti yagombye kugendera kuri ya nkubi nkubiti amazi ntabwo ari yayandi ni koza amagazi ikipe yose monasiteri ni ikipe ikomeye cyane iri no mu zihabwa amahirwe menshi kuba yakwirukana iki gikombe muri basketball africa iri kubera mu rwanda urakoze jean claude ubwo naho mu kanya amakuru yacu ya saa moya n'igice murakoze cyane cyane mu burundi kuri uyu wa gatatu inteko ishinga amategeko iremeza kandi yinjize mu mategeko bwite y'igihugu amasezerano y'isoko rusange ryaguye rya afurika uburundi bubaye igihugu cya mirongo itatu na karindwi gisinye aya masezerano yatangiye kujya mu ngiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka Pierre Claver niyo nkuru ukorera ijwi ry'amerika i kigali yaduteguriye iyi nkuru inama nshingamateka y'u Burundi ibona ko inyungu ziri mu gutera umukono ku masezerano y'isoko rusange igiye yaguye rihuza ibihugu byose bya afurika ari ingirakamaro imbere yo kwemeza ijana ku ijana itegeko rigenga iryo soko rusange abashingamateka babanje gushikiriza amakenga bafise afatiye ku butunzi buke bw'igihugu inyubako nk'amabarabara adakwiye umwimbu ukiri muke n'ibindi mbega igihugu muri bino bihugu ntibyonore les obligations les engagements ejo nihe bazohava bafatira ibihano igihugu iki canke kiriya bikenerwa yuko hubakwa amabarabara n'amabarabara y'indarayi kugira dushobore kuhashemina ibidanizwa by'iwacu ko tutari ku muhora w'abari none turabye ama infrastructure routiere kuri marché interieure na marché regional turabona neza twebwe dufise agahaze rero nkabona yuko mu kwitegurira kuja muri ayo ma grands ensemble économique hari uko tubanza natwe kugira aho twigejeje tubicishije muri iyi ntumbero twihaye yo gushimikiza iterambere ry'igihugu cyacu ku burimyi n'ubworozi abandi nabo basanga umutekano muke uri mu bihugu bitandukanye bya afurika uzotuma urwo rudandazwa ndengamipaka rudatera imbere hari n'abandi bavuga ko uburundi buri mu masezerano menshi y'ubutunzi kandi akaba ata nyungu igaragara ibonekamwo turafise n'ibibazo bimwe bimwe bikunze kuvugwa muri ama muri ibihugu byacu byo muri afurika nuzero climat des affaires amaekonomi yacu ibihugu byacu ataraba stable neza ivyerekeye kujya ibiturira kurebesha nini nka bene ivyo jenga nibaza rero nti ngaho harigeze kuza umushiranganji asikora leta aravuga ati tuzoraba amashyirahamwe tubona ko dufitiye akamaro kaniniya aba ariyo tugumamo ayandi tubona ata kamaro kaniniya turize tuyavemo nagomba kubaza yuko mu bibi byo kwinjira muri aya magrands ensemble économique yuko bitoca bijyana n'ibintu byo kuraba ukuntu umutekano dans les régions dans les sous régions umutekano wuzuye uraboneka ko bitajyanye tuzosanga ashobora kubamwo ingorane zitari nke kuri ayo makenga yose umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ari we yatumwe na leta gusigura ayo masezerano arabahumuriza deogede rurema yemeje ko akunguko ari kenshi kurusha uruhombo ni mureme ahubwo kutabijamo ko baragahombo ko aya makenga ni make ugereranije n'ibyo mwari kuvuga byiza mwabonye yuko ataguta umwanya kuri ibyo akarusho ka mbere ni uko ari isoko rusange ihuriwemo n'imiliyaridi imwe n'imiliyoni amajana abiri z'abantu ubutunzi ku bihugu mirongo itanu na bitanu bugize afurika buharugwa ku rugero rungana imiliyaridi ibihumbi bibiri n'amajana atanu z'amahera y'abanyamerika ibidandazwa bizohererekanwa byoroshe Deogide Rurema araremesha n'amahinguriro mato mato ko atangorane azogira gusa aremera ko mu myaka ya mbere ubutunzi bushobora guhungabana muri kazoza ka hagufi yo muri kubu birerekana neza ko uburundi bubwiyeho nk'uko mwabivuze eh, buzogira agahombo ibindi bihugu ariko muri kazoza kagufi no muri kazoza nyezina uburundi buzoharongera akoyokwe uko igihe kizogenda kigenda niko abantu bazotangura kugurura ubwenge batangure kwiyumvira imigambi eh, ikomeye cyane serikafu kandi yerekana ko amahinguriro mato mato afise uruhara ntangere mu kuduza iterambere si uwo mushikiranganje gusa ahumuriza kuko na raporo y'ubumwe bwa afurika yerekana ko ibihugu bidakwiye kugira amakenga menshi ko ahubwo gukorera hamwe ari wo muti w'iterambere nk'uko biri i buraya na amerika kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje butandukanye harimwo ubw'imigenderanire ubw'ikigega ca leta n'ubw'ubudandaji n'amahinguriro bwari bwagize umwihwezo ko iryo soko rusange ari ingirakamaro ku gihugu uburundi bugize igihugu ca mirongo itatu n'indwi cemeje iryo soko rusange ryumvikanywe mu nama y'abakuru b'ibihugu vya afurika i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani icicaro caryo kiri i Accra muri ghana pierre claveni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikibazo cy'abakobwa b'abarundikazi banyura muri uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko bajya gushaka akazi mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yakiganiriyeho na ambasaderi w'u burundi i kampala umutegarugori epifaniya kabushemeye nta mwana nyuma y'icyo kiganiro bahizi yabivuganyeho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza mu by'ukuri bwana venuste urebye imizi yacu si ubwa mbere abakobwa b'abarundikazi bafatirwa muri iki gihugu baje gushaka akazi hanze hari n'abigeze gufatwa mu mwaka ushize bahagarikwa ku mupaka wa mutukura wa uganda na tanzania ariko ubu buherutse ni abahagaritswe kampala barimo kujyanwa n'umugabo w'umurundi mu byo bita byo gucuruza abantu cyangwa human trafficking hanyuma ubuyobozi n'inzego zishinzwe umutekano muri uganda bubahagarika i kampala bubasanga muri hoteli ahantu bari bashyizwe mbere y'uko babambutsa ubwo rero n'igihugu cy'u burundi akaba cyaramenyeshejwe kuri aba bakobwa ubu bamaze gusubizwa mu burundi n'ubwo uwari ubazanye warimo gushaka kubambutsa yafashwe ubu akaba arimo gukurikiranwa n'amategeko ahangaha ariko nk'uko nabivuganye na ambasaderi w'uburundi muri uganda kabushemeye nta mwana yabanje kutubwira umubare w'abo bakobwa uko bangana bari bari hano karabibonye turabikurikirana babaye abakobwa n'abagore mirongo ine na babiri ibyo bintu byarashyitse ariko nibaza yuko bari bahisemo guca mu bugande kubera mu bugande bisa n'ibyemewe n'amategeko hariho amashyirahamwe abafasha kujya muri ibyo bihugu mugabo mu burundi ntibyari bwaronke umuco rero abantu hari igihe umuntu naho abona yuko bitarekuwe n'amategeko y'igihugu ciwe akikiriza akaja kubikorera mu kindi gihugu ahubwo ni umurundi yari yabazanye yari karabafasha ngo bajabuke mbere hambavu yabo hariho benshi bagiye barasubizwa inyuma hariya entebe hari hamaze gusubizwa inyuma abagera ku mirongo ibiri na batanu mu kwezi mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatatu mugabo kandi twarumvishije n'abandi bashoboye guca ku rubibe rw'ubugande na sudani barabandanya gushika juba ignatius bahizi hanyuma se hari impamvu ambasaderi atanga ituma urubyiruko rw'abarundi rukomeje kwambuka imipaka muri ubwo buryo bw'icuruzwa ry'abantu ukurikije ambasaderi ngo mu burundi ikibazo cy'abantu kujya gukora hanze ntabwo gisobanutse kuko ntibarashyiraho amategeko yemerera abantu cyangwa afasha abantu kugira ngo babe baje gukora mu bindi bihugu byo hanze uko bimeze mu bindi bihugu nka hano muri uganda no muri kenya n'ahandi akaba rero ibura ry'ubwo buryo busobanutse butuma abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko na cyane cyane buza nko kugera mu gihugu kibegereye cya uganda kugira ngo babe bakoresha inzira ya uganda kuko uganda yo ifite amashyirahamwe yemerera abantu gufasha abantu bashaka kujya gushaka akazi ndetse akabashakira n'aho bashaka kujya gukora hanze hanyuma ayo mashyirahamwe akabafasha kugenda ariko nanone ukurikije ambasaderi abakobwa bari barimo kugenda ntabwo babashyira mu rwego rw'abantu bize ariko bakabura akazi nubwo icyo kibazo kiriho mu burundi ariko ngo aba ni abantu batize bari barimo gushaka ukundi babaho nko muri abo bakobwa nta bari bize ngo bavuge ngo bariko barahunga ubushomeri ni abakobwa nyine batize bashaka ubuzi bwo mu mazu bwo gukora mu mazu kuko n'ubundi n'icyo gikorwa usanga bagenda basanga kuko rero uko kugenda ntibijyanye n'ibyo twakwita ubushomeri kuko abo bakobwa bari mu mugwi w'abobaye abarimyi benshi bari mu migwi y'abobaye abarimyi mugabo bakavuga bati reka tugende kurabisha gushakisha ukundi kuntu twubaho mugabo kuba bagenda ni ukuri ntibyo bari kuvuga ko ari ukubura akazi mu gihugu ignatius bahizi none icyo kibazo cy'icuruzwa ry'abantu aho muri uganda ho kiraharangwa mu by'ukuri iki kibazo ntabwo kireba abarundi bonyine na hano muri uganda bibaho niyo mpamvu leta yashyizeho uburyo bwo kugira ngo babuze gukoresha inzira zitemewe n'amategeko kandi ukurikije abashinzwe ubuyobozi cyane cyane nko mu bisata by'impunzi bavuga ko uganda ikundwa gukorerwamo ibyo bintu byo gucuruza abantu babambutsa ahandi kubera ko harimo abantu benshi bari mu mibereho mibi babimukira bashaka ko baja hanze gushaka akazi cyane cyane nk'impunzi zisaga imiliyoni baziri muri iki gihugu kuva mu karere mu bihugu by'akarere ni impunzi zishobora gushukwa ko zigiye guhabwa akazi abantu babikoramo gucuruza zikabambutsa akaba ariyo rero usanga abantu nk'aba bakora ubwo bucuruzi bose bahurira hano muri uganda ubwo ariko ariko bakaba bafite abandi bakorana nabo mu karere buryo bakoresha iki gihugu n'ubwo ubutegetsi bugerageza kubahagarika rimwe nko ku kibuga cy'indege bakoresha izindi nzira nko muri sudani nk'aho ko ambasaderi yatubwiye abakobwa b'abarundi bamwe bakiye muri sudani abandi tumenya amakuru ko baba bamageze nk'i nairobi bagahagarikwa ku kibuga cy'i nairobi cy'indege ariko ni umwuga utemewe n'amategeko urangwa cyane muri aka karere ka afurika y'uburasirazuba atari muri uganda honyine ariko uganda ni igihugu gikoreshwa nk'inzira ignatius bahizi ndagushimye cyane kandi ugira umushe mwiza murakoze cyane bwana venuste venuste nshimiyimana na ignatius bahizi murakoze tugume mu burundi hashize ukwezi abanyururu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye batangiye gufungurwa barimo n'abakenyezi mugenzi wacu oriyana itangishaka yaganiriye na batatu muri bo bamaze gusubira mu miryango yabo claudine wo mu kirundo alphonsine w'ibujumbura na ziyada w'imuyinga ndetse n'umushingantahe jean marie nshimirimana uhagarariye mu mategeko ishyirahamwe ntabariza riharanira ineza y'abanyururu claudine aratangira avuga uko yakiriye imbabazi z'umukuru w'igihugu
yewe umukuru w'igihugu yaratugiriye ikigogo ntashimwe kuba yahuye mu metero nari mu buzima bubi bugoye ukuri yarakoze umubyeyi kutugirira ikigongwe yarashimye ariko maze gusohoka narisanzire mu muryango ushyitse mu muryango usanga ubuzima bwaho buragoye kandi iyo umuntu avuye mu bohera abantu baramwinuba cyane bakamwikumira utwana nasize nasanze twaragiye mu ibarabara shofise nirengeje ubu ubuzima nyine buri ko burangora mbayeho nabi reka abana barataye ishuri nyine ubu hariho n'utubumenyi bwigiye mu ibohero nko kwiga kugisha inkoko bashobora kugisha inkoko ngurishijemo akarumane kamwe kugira bafashe abana nanjye ndi mu ibohero nakagurishije nka bibiri nkabaha igihumbi nkasigarana agahumbi kugira mbeho maze gusohoka ashyitse mu muryango nyine ubu mbayeho nabi nyine cyane n'ubu nguma njisha hari igihe ndakajisha nkabura n'ubukangurira ubuzima bukanka bukanka ubuzima nyine hari igihe nshobora no kujya guca ingero bikanka ngiye kugira ngo abana barare bariye ukuga rero nari nize mbonye nk'ababyeyi bamfata mu mugongo ndashobora kugira nkashishikara nkajisha bakampa nk'agatanya nkakora ndabona ko ubuzima bwobandanya bw'abana amanyene aragwara nkabura nk'agafaranga ko kumutwara kwa muganga n'ubu nasanze agwaye nyene indwara ya diyabete ubu narabuze n'udufaranga two kumutwara kwa muganga nyene mu bibazo bikomeye ndi mu bibazo bikomeye no gusenga no gusenga cane nyene gushishikara nsenga nabiki imana yonkorera nyene gushishikara n'akavuga kange ndagakora hama ubuzima ko mu gihugu ndabona buragoye ariko byose no gusenga imana izotinde ikabingirira neza ego urakoze cyane ni ukuvuga ko claudine ndumva yuko wowe wagize wagize amahirwe ukaba ufise n'uwo mwuga wo kujisha inkoko kumbure turaza kubigaruka ko nyuma twumve aho wabyigiye n'uburyo kumbure uri kuraronka bwo kugerageza kugufasha kubandanya muri iyo nzira hama wewe ziyada mu ntara ya muyinga ziyada we wari uri mu ibohero rya hehe warekuwe ryari hama wakiriye gute icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu
njyewe nabikingiwe ngaha mu ibohero rya muyinga bandekuye bagiye gutanga ikigongo maze iminsi mikeya ariko kuri iyo liste yaba barekuwe nanjye narimo hama hama narashimye kuba naravuye mu kibanza narimo nari mu kibanza kibi cyane kandi kigoye kandi yarakoze umubyeyi wacu kuba yaragize ikigongo akaturekura twamusaba yuko hari n'abavukanyi bacu basigayeyo ko nawe babareba bakazova ko ni ubuzima bugoye cyane hama mu bisanzwe narashyitse hanze bashyika mu muryango n'aho banyakiriye si neza ubuzima busanzwe nyine mbayeho nk'uko nkifatwa nawe umunyeshuri niga ibintu bijyanye no gushona akamashini narifite ko umushonera ko nasize ibara kantwaye niko kamfasha kurondera agasabune ubu nyine ndicaye ndatekereje nacungira na sosiyete nimarira kuko uwo mwuga nari narize waramfasha waramfasha rwose ko narakenera utuntu twinshi dutandukanye mu bisanzwe nasaba mu bisanzwe nasaba yuko ari nk'icyo mwadufasha na cyane cyane twebwe mu bavuye mu ibohero usanga twashikiye mu buzima butandukanye kugira turabe yuko umwana yadufasha nibwo dusubire mu nzira nibwo twasubiye n'ubwa mbere ko kenshi usanga biterwa n'ubukene
biterwa n'ubukene kandi ukavuga kandi ziyada yuko wari umunyeshuri uwo tubwira muri make icyo ba cyagutumye ufungwa ntibyaba bikoroheye wafunzwe bigenze gute wari umunyeshuri byagenze gute mu majambo mabi
nari umunyeshuri byatumye mfungwa nafunzwe ngira kugira bikora mu nda bari banciye imyaka ibiri n'amande y'ibihumbi mirongo itanu
ego none aho usohokeye aho ugarukiye ubona uzoshobora gusubira mu ishuri kugira ngo ubandanye ibyigwa byawe wari usanzwe urimo ibyigwa nari nabimaze ibyigwa by'iryo shuri nariko ndiga by'imyuga ikibazo nagize ni uko akamashini narise nasanze baragatwaye ariko kandi ongerera ubuzima icyo kibazo nari mfise
ego reka twakire n'abandi batumire alphonsine ngaho i bujumbura kaze mu kiganiro wewe nawe wari umazeyo igihe kingana gute mu ibohero byagenze gute wakiriye ikigongo cy'umukuru w'igihugu gute muri make n'ukuri narashimye cyane rwose yuko ngiriye ikigongo ngatahuka mu muryango ntari nzi yuko navuyeyo narakengurutse cyane rwose maze gushika rero mu gihugu maze gushika muhira baranyakiriye ariko n'abanyakiriye si neza nasanze ubushingiro nka naho nshinga umusaya n'inzu yarabomotse ubunye nsabye indaro nta n'ikintu na kimwe n'irenga byose mfungura nta sinumva mbere nk'uko ubuzima ngere n'ibyobandanya rwose yaba nyabona ikintu yafasha nyabona
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire bagenzi bacu bose batugejejeho aya makuru inshuti zacu rero ni ahangaha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza w'amahoro murakarama